Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika isaamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda nshuti mwese mu duteze amatwi mwiwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Federica Nkulikije na Placide Magambo nanjye ndabaramukije
icyo twifuza ni ukuba ishyaka ryigenga rizanashingira ku muco w'uko abanyarwanda bakunze ubwigenge bw'abakandida bigenga n'ishyaka ryigenga rirashoboka
uyu ni filipo mpayimana yatanguje umugambwe mushasha mu rwanda witwa pepera mu gihugu cya kameruna abantu barenga mirongo umunani baguriyemo abanyeshuri banyurujwe uyu munsi kuwa mbere mu gitondo
leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gushyira mu bikorwa ibihano yafatiye igihugu cya irani
perezida wa Eritrea yatangaje ko kwizerana kuriko kurakomera hagati y'igihugu ciwe n'igihugu ca Ethiopia yamara ngo haracari ibindi bintu bikenewe kurangurwa
abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bakomeje urugendo berekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika abo bimukira bagera ku bihumbi bine baracyari mu gihugu cya Mexique aho bakora urugendo rwa kilometero zisaga magana abiri ku munsi
izi nkuru ni mu kanya kari imbere mu gihugu cya kameruna abantu barenga mirongo umunani baguriyemo abana banyurujwe ku ishuri ryo mu gisara cya bamenda uyu munsi kuwa mbere mu gitondo nk'uko amakuru atangazwa n'abatetsi hamwe n'igisirikare abivuga nta muntu n'umwe aratangaza ko ari we yanyuruje abo bantu mu ntara y'abavuga ururimi rw'icyongereza aho abashaka kwiyongora bariko barondera gushinga leta yabo abashaka kwiyongora barafashe ingingo yo gutanguza umukwabo mu ijoro bongera barugara amashure mu mugambi wo kugarariza leta ya perezida paul biya irimwo abavuga igifaransa abantu mirongo inani n'umwe barimwo umukuru w'iryo shure nibo banyurujwe batwarwa mu ishamba nk'uko amakuru yatanzwe n'igisirikare abivuga umuvugizi wa leta yavuze kwitohoza ririko rirabandanya ari naco gituma adashobora gutanga ayandi makuru abashaka kwiyongora batanguye gukomera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inyuma y'aho leta itanguriye guhiga abantu bagize uruhara mu myerekano benshi mu banyagihugu bahungiye mu gisara ca bamenda hamwe no mu bindi bisagara vyo mu ntara zivugwamwo igifaransa zitekanye
abimukira bava mu bihugu byo muri amerika yo hagati bakomeje urugendo berekeza muri leta zunze ubumwe za amerika abo bimukira bagera ku bihumbi bine baracyari mu gihugu cya mexique aho bakora nibura urugendo rwa kilometero zisaga magana abiri buri munsi mu rugendo barimo ariko bugarijwe na ba rusahurira mu nduru babategera mu nzira bakabacuza impamba basuhukanye kandi no muri amerika aho berekeza nta cyizere ko bazakirwa neza uwahoze ari perezida wa amerika barack obama na perezida w'ubu donald trump ntibavuga rumwe kuri aba bimukira ibi babigarutseho cyane ubwo bamamazaga amashyaka bakomokamo mbere y'amatora y'abazajya mu nteko ishinga amategeko na sena n'izindi nzego ateganyijwe kuri uyu wa kabiri perezida trump yohereje abasirikari ku mupaka avuga ko bagomba gukumira abo bimukira afata nk'abagabye igitero kuri amerika perezida trump kandi avuga ko abo bimukira buzuyemo abagizi ba nabi n'abanyarugomo kandi ko nta kaze bazahabwa muri amerika abanyamakuru bakurikiranira hafi iby'urwo rugendo rw'abo bimukira ariko bavuga ko umubare munini w'abo bimukira wiganjemo abagore n'abana kandi ko bigaragara ko bahunze ibibazo bibugarije mu bihugu bakomokamo batagenzwa n'ubugizi bwa nabi ubwo uwahoze ari perezida wa amerika barack obama yamamazaga ishyaka rye ry'abademokarate muri leta ya indiana yanenze perezida trump ko ari kubiba inzangano mu banyamerika abangisha abimukira kandi ko bitari ngombwa ko yohereza abasirikari ku mupaka bajya gukumira abo bimukira nk'aho ari abanzi bagabye igitero ku gihugu abo bimukira ntibacitse intege baracyakomeje urugendo rwabo basigaje ibirometero bisaga igihumbi magana atanu kugira ngo bagere ku mupaka uhuza amerika na mexique gusa bamwe muri bo bahiniye urugendo hagati kandi bamaze guhabwa ubuhungiro muri mexique naho abandi baracyakomeje urugendo bagana muri amerika muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika perezida wa eritrea isayas faruki avuga ko eritrea na etiyopiya byakomeje ukwizerana kuva aho bitereye igikumu ku masezerano y'amahoro mu kwezi kw'indwi y'amarango ibyo bihugu biracakeneye kunagura ibintu bitari bike kugira ngo imigenderanire yabyo itsimbatare ubutagisubira inyuma ibyo bihugu bibanyi byatanguye kudacanwaka kuva aho bitanguriye ingwano yo ku rubibe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani yamaze imyaka ibiri iyo ngwano yatewe n'amatati hagati y'ibyo bihugu ahagaze ku budandaji yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi mirongo umunani umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed yafashe ingingo yo gusubira kunga imigenderanire myiza na eritrea mu kwezi kwa kane amaze akanya gatoyi ashinzwe amabanga y'umushikiranganji wa mbere mu ntumbero yo kunagura politike mu gihugu ciwe kuri icyo gihe kuva icyo gihe ibyo bihugu byarugaye imbibe byaruguruye imbibe zabyo hamwe n'ibiro biserukira byongera birafata ingingo yo gusubira kugira uruja n'uruza rw'indege zitwara abantu n'ibintu hagati ibyo bihugu isayas yabwiye televiziyo y'igihugu ciwe ko amasezerano y'amahoro hagati ibyo bihugu yatanguje ibihe bishasha hagati y'ibyo bihugu
leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gushyira mu bikorwa ibihano yafatiye igihugu cya irani kuri uyu wa mbere ibyo bibaye mu gihe abasesengurira diplo, diplomasi bibaza niba amerika n'ibihugu bicuditse bishobora no gufatira ibihano igihugu cya arabia saudite kubera urugomo n'ubwicanyi ishinjwa ko yakoreye umunyamakuru wanengaga ubuyobozi bwayo gufatira ibihano ibyo bihugu byombi bikize kuri peteroli ariko bishobora kubera ihurizo rikomeye amerika itifuza namba ko isoko rya peteroli rihungabana igihugu cya turukiya gikomeje kotsa igitutu amerika ko itagomba guseta ibirenge ifatira ibihano arabia saudite kubera iyicarubozo yakoreye umunyamakuru jamal kashogi wakomokaga muri arabia saudite ariko afite ubwenegihugu bwa amerika ariko kandi amerika isa n'ifunga amaso ku byo yibutswa na turukiya ahubwo ikibasira irani iyishinja ko yanze kuzibukira umugambi wayo wo gucura intwaro za kirimbuzi ni nako kandi amerika ikangurira ibindi bihugu bikize kutagura peteroli muri irani gusa ingaruka z'ibi bihano ku isoko rya peteroli zishobora kuzagamburuza amerika ikenera cyane peteroli icukurwa muri ibyo bihugu irani icukura peteroli yuzura ingunguru zisaga, zisaga miliyoni n'igice buri munsi ababikurikiranira hafi rero bemeza ko bitizewe ko amerika yakwitesha iyi peteroli ngo itsimbarare kuri ibyo bihano yafatira ibi bihugu
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise leta ya amerika uyu munsi kuwa mbere yasubiye gufatira ibihano igihugu cya irani byerekeye ubucuruzi bwacu bw'ibitoro hamwe n'ubutunzi iyo ngingo ishize mu ngiro umugambi perezida trump yari yaratangaje wo guhagarika agahengwe igihugu cya irani cyari cyahawe n'amakungu inyuma yaho cyemereye kugabanya porogaramu yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda sekretari wa departement ya leta ya amerika mike pompeo hamwe n'umushikiranganji yajejwe ikigega steven Mnuchin batekanya gutanga umuco kuri ibyo bihano mu kiganiro baja guha amenshi amakuru iyo ngingo igiye kugarukana ingingo yahahora yaziririza kugura ibitoro by'igihugu cya Irani ibitoro n'ivyo ubutunzi bw'igihugu cya Irani buhagazeko abategetsi bo muri leta ya Trump batangaje ko hari amashirahamwe uh, umunani yahaye uburenganzira bw'igihe gitoyi cyo kubandanya akorana n'igihugu cya Irani kugira ngo aronke umwanya wo kurangiza urudandazwa rw'ibitoro yahora agurira muri icyo gihugu ibanki nkuru igihugu cya Irani hamwe n'amashyirahamwe y'igihugu ajabukana ibidandazwa mu mahanga navyo nyene biri ku rutonde rw'ivyo bihano mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatanu perezida Trump yavuze ko umugambi w'ivyo bihano ari uguhimiriza abategetsi b'igihugu cya Irani guhitamwo guhiba akagagazo canke gufata inzira izo bizotuma ubutunzi bwacu buyanzara
perezida wa sudani y'amajyepfo salvakiri yashyizeho intumwa ishinzwe ibiganiro bigamije amahoro yazahosha amakimbirane igihugu cye gihanganyemo na sudani e, mu ntara za brunei na kordofan ayo makimbirane yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu amaze guhitana ubuzima bw'abantu basaga ibihumbi magana atatu abasaga miliyoni ebyiri n'igice bavanwa mu byabo n'intambara imishyikirano igamije kugarura amahoro muri izo ntara izatangira mu mujyi wa Juba umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo mu cyumweru gitaha iyo mishyikirano ije nyuma y'ubwiyunge hagati ya Salva Kiir n'igisonga cye Riek Machar nyuma y'ubushyamirane hagati y'ingabo zabo bwahitanye abantu basaga ibihumbi magana atatu mirongo inani
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu iki gihe mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isaa kumi n'imwe n'igice gushika isaa mbiri mutwumvira ku metero mirongo ine zitanu ku metero mirongo itatu n'imwe no ku metero mirongo ine n'imwe guhera isaa kumi gushika isaa mbiri z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero cumi n'icenda hamwe n'imetero mirongo ibiri na zibiri i kigali mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali nyene
tugiye mu rwanda rero bwana philippe mpayimana wigeze kubaho umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu rwanda yatangaje ko ashinze ishyaka rya politiki ibindi bikubiye muri iyo nkuru turabibwirwa na mugenzi wacu eric bagira ubusa binyuze ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gisoje nibwo hatangiye gucicikana amakuru ko umunyapolitiki bwana philippe mpayimana yashinze ishyaka rya politiki hano mu rwanda ni ishyaka yise pepr mu magambo arambuye bivuga parti pour le progrès du peuple rwandais mu rurimi rw'igifaransa ugenekereje mu kinyarwanda ni ishyaka riharanira iterambere ry'abanyarwanda mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana mpayimana yasobanuye impamvu y'iri shyaka n'inyito yaryo twifuje ko iterambere turishyira hagati kugira ngo tudakomeza gutera imbere hari aho twibeshya kuko tudasigasira ibyagezweho cyangwa se ngo dushyire imbere indangagaciro zishingiye kuri demokarasi ryayoyoka tutaryitayeho niyo mpamvu twarigise gutyo ni ishyaka mpayimana yirinze kwerura ngo avuge niba rizaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho cyangwa se rizaba ririmo kwaha kw'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi icyakora akavuga ko igihe ishyaka pepr ryakwemerwa n'amategeko ryaba ari ishyaka rifite ubwigenge iyo abantu bashinze ishyaka baba bashaka gukorana n'abandi basanzwe bakora politike mu gihugu tuzaba rero turi rimwe mu mashyaka yemewe gukorera mu gihugu nitwemerwa kuvuga ko tubogamye cyangwa se tubangamiye cyangwa se tuhanganye bizaterwa n'abatureba twebwe ubwacu ntabwo ntacyo twabivugaho icyo twifuza ni ukuba ishyaka ryigenga rizanashingira ku muco w'uko abanyarwanda bakunze ubwigenge bw'abakandida bigenga n'ishyaka ryigenga rirashoboka rigakorera neza abaturage rigatanga uburyo ribona ikibazo cy'ubuzima bw'abanyarwanda ritafite aho ribogamiye ahubwo ribogamiye ku muti mwiza ukeneye icyo kibazo bwana mpayimana w'imyaka mirongo ine n'umunani y'amavuko atangaje ko ashinze ishyaka rya politiki nyuma y'aho yiyamamarije imyanya ikomeye ubugira kabiri adaturwa mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yari umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu aratsindwa muri uyu mwaka nabwo wa bibiri na cumi n'umunani yiyamamarije kuba umudepite nk'umukandida wigenga ntiyatsinda namubajije niba uku gutsindwa biri mu byamuteye gushinga ishyaka birumvikana ko bihuye ni iyindi ntambwe demokarasi izaba iteye niba dushoboye kugera kuri urwo rwego kuko niba tutarabonye amajwi ahagije ni uko hariho bimwe byanenzwe kuko hari byinshi bashimye bashimye ubwigenge bw'umukandida ubushyigikiye ubwisanzure ariko hari n'abandi bashobora kuba baranenze kuba bavuga bati yenda akora wenyine niyo mpamvu niba rero hari abishyize hamwe n'uwo mukandida bizarushaho kuba byiza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu biganiro bitandukanye bwana mpayimana yakunze kumvikana avuga ko perezida w'u rwanda paul kagame icyarimwe na perezida wa fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi ari we cyitegererezo cya mpayimana kubera imitegekere ye none niba koko mpayimana afata perezida kagame nk'icyitegererezo cye kuki atamusanga mu ishyaka fpr inkotanyi ngo bafatanye kuri bwana mpayimana ngo ntiyabura gushima abakora neza kabone n'ubwo baba bari muri irindi shyaka yavuze ko iyo umuntu ashaka gukorera igihugu mu magambo ye hari uburyo anyuramo kandi butandukanye no kujya mu rindi shyaka atabiteguye neza amahanga yakunze kunenga ko gushinga ishyaka mu rwanda byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi bwana mpayimana nawe yiteguye ko bitazamworohera ariko ngo hari icyizere nibyo koko biragoye biragoye nanjye iyo biba byoroshye nibyo mba narahereyeho gusa nubwo byangora tugomba ku kumenya gukurana na na na demokarasi y'igihugu cyacu ni demokarasi ishingiye ku mateka kivuyemo ntabwo ari byo byatuma abantu bashinga amashyaka mu mu buryo butemewe bagatinya guhangana n'izi ngorane tugomba kunyuramo tugashaka ibyangombwa twaba tutabonye ibyangombwa tukabiharanira nanjye bizangora ndabizi ariko tugomba kubinyuramo gusa urugero tugezemo
kugeza ubu nta mibare ya nyayo y'abarwanashyaka biri ishyaka riharanira iterambere ry'abanyarwanda uramenyekana icyakora bwana mpayimana avuga ko bakisuganya ku buryo mu minsi iri imbere nk'ukwezi kumwe bateganya kuzashyira hanze n'imigabo n'imigambi ishyaka pepehe kugira ngo ribashe kwandikwa byibura rirasabwa abarwanashyaka magana abiri abatari munsi ya batanu muri buri karere ishyaka pepehe rije risanga andi mashyaka agiye kumara imyaka itari mike ataremerwa ku butaka bw'u rwanda nka fd inkingi rya victoire ingabire na PDP imanzi rya Deo Mushayidi uri mu buroko kugeza ubu mu Rwanda hari amashyaka cumi na rimwe yemewe n'amategeko ah bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali arakoze Eric bagira ubusa i Kigali eh, dukomereje mu Rwanda Dr Mpozayo Christophe wahoze ari umukozi mu nteko ishinga amategeko nyafurika y'iburasirazuba arasaba urukiko rw'ubujurire gukuraho igifungo cy'imyaka icumi yari yarakatiwe n'urukiko rukuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibindi bikubiye muri iyo nkuru turabikurikirana mu nkuru nyine ya Asumuta Kaboyi uri Kigali
Dr Mpozayo Christophe yagejejwe mu rukiko rw'ubujurire yambaye imyenda isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda yari kumwe n'abunganizi be babiri ndetse n'abavandimwe be bari baje gukurikirana urubanza mu rukiko rukuru yari yakatiwe igifungo cy'imyaka icumi ahamijwe ibyaha byo gushoza imvururu muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho mbere y'uko urukiko rutangira kumva ubujurire abunganira uregwa basabye umucamanza kubanza gukuraho inzitizi zijyanye n'ububasha bw'urukiko mbere y'uko hagira ikindi gikorwa bavuze ko icyaha cyo gukurura imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi cyakorewe hanze y'imipaka y'u Rwanda ubushinjacyaha buvuga ko ibiganiro Dr Muzayo yakoze yabinyujije kuri Skype ngo byabereye ku butaka bwa Tanzania aho uyu mugabo yakoreraga abunganizi ba Muzayo bakemeza ko nta tegeko ryariho mu Rwanda ryahanaga iki cyaha mu gihe ukirego atagikoreye ku butaka bw'u Rwanda abunganizi ba Dr Muzayo bakavuga ko itegeko rihana iki cyaha ryariho mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri itateganyaga uburyo iki cyaha kiburanishwa mu nkiko z'u Rwanda mu gihe cyakorewe hanze bityo ko nta cyaha yakoze mu gihe ubwo bamushinjaga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu mu Rwanda hatabaga itegeko rihana ibyaha byakorewe hanze y'imbibi z'u Rwanda ikindi kivuga n'abunganira uregwa ni uko uyu mugabo yafashwe bwa kabiri hashingiwe ku nyandiko z'ifata rya mbere ryabaye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu kandi ibyo yari yafatiwe bwa mbere byo gutunga intwaro ndetse n'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu yari yabihanaguweho n'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ubushinjacyaha bwo bwavuze ko hari harabayeho kwibeshya mu nyito z'icyaha ari nayo mpamvu bwabikosoye mu kirego gishya maze ikirego gishya kikaza cyitwa icyo gukurura imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi ndetse cyaje no kumuhama agikatirwa igifungo cy'imyaka icumi umwe mu bunganira uregwa wavuga ko hatabayeho gushishoza bihagije ku rwego rw'ubushinjacyaha kuko uwo yunganira yarezwe gushoza imvururu mu ruhame nyamara ubushinjacyaha bwaragaragaje ko ibiganiro uregwa yagiriye kuri Skype yabigiranye n'umuntu umwe uba mu gihugu cy'ububirigi bisobanuye ko uyu muntu atari rubanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo christophe muzayo yatawe muri yombi aregwa gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe mu kwezi kwa kane k'umwaka wa bibiri na cumi na kane urukiko rw'ibanze rwa kacyiru rwaje gutegeka ko arekurwa rumuhanaguraho ibyaha byombi nyuma yo kwemeza ko ibi byaha byombi bitamuhama urukiko rw'ibanze rwa kacyiru rwahise rurekura muzayo ariko yongera gutabwa muri yombi nyuma y'iminota mirongo itatu arekuwe aregwa ibyaha bishya byo gukwiza amacakubiri muri rubanda dr Dr Mpozayo yari aherutse kujuririra urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba arusaba kwemeza ko leta y'u Rwanda yavogereye uburenganzira bwe bw'ibanze haba mu buryo yafashwemo uko yafunzwe ndetse n'uko yaburanishijwe binyuranije n'amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ay'u Rwanda yari yasabye urwo rukiko gutesha agaciro ibyemezo yafatiwe n'urukiko rukuru rw'u Rwanda urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka nibwo rwatangaje ko urega nta bimenyetso bigaragara yatanze y'uko leta y'u rwanda koko yavogereye uburenganzira bwe bw'ibanze bityo ko rudashobora kubyemeza urukiko kandi rwanze gutesha agaciro ibyemezo byafashwe n'inkiko zo mu rwanda ngo kuko bitari mu bubasha bwarwo kandi byaba ari ukuvogera inkiko z'igihugu urukiko rw'ubujurire ruzakomeza uru rubanza itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inyuma y'ukwezi hafi n'igice leta y'u Burundi ihagaritse amashyirahamwe mpuzamakungu ategamiye uh, amaleta ya teakamu ayo mashyirahamwe ikayasaba gusubira kwiyandikisha gushasha umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye abisavye mu gihe hari amashyirahamwe ashika kuri mirongo ine n'atanu amaze kwemererwa gusubira gukora n'inkuru yo mu menyeshamakuru y'Amerika Diane Ndose ari i Bujumbura mu Burundi inyuma yaho inama nkuru y'umutekano ifatiye ingingo yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi kuri uwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kw'icenda umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye atera kamo ayo mashirahamwe kugaruka kwiyandikisha gushasha ni n'akaryo keza ko guhamagara abataraza na cane cane abamadosiye yamaze gushika kugira bace mu buyobozi bukuru bujejwe amaweneje aho badushize amadosiye bitunganye bashiremo ibibura kugira ngo nabo dushobore kubemerera gukora kumbure n'uwo wese waba atarazana dosiye muga byipfuza nawe nyene turamuhamagarira kwiyandikisha kugira ngo yitunganye yaba afise umugambi mwiza w'iterambere azoheza agashikiriza awuzane awucishe mu bushikiranganji bazokorana nawe yandikwe kuko twe tuvuga tuti uburundi burahaye ikaze uwari wese agomba kuza aje gukora mugabo ataje gusamaza abenegihugu uzana ivyo gusamaza abarundi ntituzomwemerera n'umusegonda umwe kuva kuri uyu wa mbere amashirahamwe ashika mirongo ibiri n'atanu niyo amaze kwemererwa gusubira gukora mu yarenga ijana mirongo ibiri yari yarahagaritswe muri ayo harimo nka psi world vision catholic relief action aid food for hungry na care international ariko kandi umushikiranganji pascal barandagiye aravuga ko hari n'ayandi agera kuri cumi n'imwe yasavye ariko ataremererwa kumvo asigura dosiye ziri ngaho iwacu mugabo hariho utuntu tumwe tumwe tuburamwo na cane cane usanga baburamwo ya protocole d'execution ni ukuvuga ko bataciye mu bushikiranganji bagomba gukorana kugira ngo bumvikane ku rupapuro rugenga ivyo bazokora n'ingene bazobikora abandi nabo usanga baterekanye neza ingene mu kiringo c'imyaka itatu bazoba bakosoye ibi vy'ubusumbasumbane bw'amoko n'ibitsina bisunze bwizwa shingiro ry'u Burundi mu bijanye n'abakozi amwe muri ayo mashirahamwe atarakwiza ivyasabwa harimwo nk'amashirahamwe y'abihebeye imana nka Caritas Burundi na SOS Village d'Enfants twibutse ko ayo mashirahamwe yari yarahagaritswe n'inama nkuru y'umutekano ahawe ikiringo c'amezi atatu kugira ngo asubire kwitunganya gushasha ku vyo yasabwa muri ivyo hakabamwo ivyo leta yisubiyeko iraheba nk'amafaranga ayo mashirahamwe yari yarasabwe gutanga aha kandi ingaruka zimwe zimwe zaribonekeje inyuma yo kugagwa kw'aya mashirahamwe twovuga nko guhungabana mu buryo bwo kubaho mu makambi y'impunzi ziri mu gihugu hamwe n'igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu maradiyo amwamwe i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
urakoze diane umusirikare umwe w'umurundi ngo yoba yafatiwe ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuye mu ntambara yari imaze iminsi ine muri grupema ya kigoma aho ni muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'amajepfo ni inkuru ya vedaste ngabo ari muri iyo ntara igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo gikorera muri batayo sipesiyare magana atatu mirongo ine n'icyenda gikorera muri sange gitangaza yuko cyaraye gifashe umwe mu basirikare b'abarundi bari bavuye ku rugamba rumaze iminsi ine rubera mu misozi miremire ya gurupe ma kigoma sheferi y'abapfurero teritwari ya uvira hagati y'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu burundi n'umutwe w'inyeshamba zirwanya ubutegetsi bw'uburundi za redi itabara ubwo twageraga muri sange ahakorera ingabo za batayo sipesiyare magana atatu mirongo ine n'icyenda umwe mu bayobozi b'ingabo yirinze kuduha ijwi ariko yatubwiye ko ejo ku cyumweru bafashe umusirikare w'umurundi bamufatira muri sange kartier musenyi bamufatana imbunda yo mu bwoko bwa karashinikove na za gerenade zibiri ubwo yari agiye kujabuka ibarabara kugira ngo akurikire bamwe muri bagenzi be bari bambutse mu gihugu cy'uburundi bavuye mu migwano umwe muri abo basirikare bakuru bakorera batayo magana atatu mirongo ine n'icyenda yavuze yuko uyu musirikare w'umukaporare bafashe yabemereye yuko yakoreraga igisirikare cy'u Burundi kandi ko aricyo cyamutumye we na bagenzi be kujya kugwanya inyeshyamba z'abarundi ziri muri grupema ya Kigoma uyu musirikare ukorera iyi batayo magana atatu mirongo ine n'icyenda utashatse ko tuvuga amazina ye akomeza kuvuga yuko hashize iminsi igera kuri itanu bamenyesheje ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera buvira ko hari abarundi binjiye ku butaka bwa kongo ariko ubuyobozi bubabwira ko abo binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko bakwiriye kubacunga bakabarasa kuko uburundi buhakana ko nta ngabo zabwo ziri ku butaka bwa kongo ariko icyatangaje uyu musirikare ni uko bifatiye umusirikare w'umurundi aya makuru y'ifatwa ry'uyu musirikare wahise woherezwa kujya gufungirwa kuri birode ikorera mu mujyi wa uvira yemezwa na sosiyete sivile ikorera muri sange aho iyo yemeza yuko hafashwe abasirikare babiri bernard kadogo ni perezida wa sosiyete sivile muri sange agira ati data ya le 31 kukonekana kuliingia kundi ingine ambayo ilipita na saa kumi za usiku ikapanda huku vilimani ambao wanajiita ku minsi mirongo itatu n'umwe y'ukwezi kw'icumi hari igikundi cyinjiye saa kumi z'ijoro barazamuka mu misozi amakuru dufite nuko muri icyo gikundi harimo mayimayi renove bari kumwe n'abasirikare b'abarundi baje kurwanya ibikundi bitatu byitwaje imbunda harimo icya alexi niyo mbare na nzabampemu ejo hari abasirikare b'abarundi bafashe umwe bamufatiye hafi yo kuri monisco undi bamufatira hafi ya radiyo y'abaturage yo muri sange na mwingine alikuja kukamatiwa barabarani hapa karibu ya radio real de sange sosiyete sivile ikomeza kuvuga yuko itewe impungenge n'izi ngabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi zahinduye lokarite ya Rukobero na lokarite ya Kihinga ziri muri grupema ya Kigoma ibirindiro byazo Bernard agira ati usange watu wanaweza kukimbia mwingine sababu wanaogopa village ya base yao.
Abantu bo muri Sange batangiye guhunga mu mwana wa Rukobero niho abasirikare bavuye i Burundi bashize ibirindiro byabo kandi Rukobero na Sange umuntu agiye n'amaguru agenda isaha imwe anafanya saa moja dakika makumi sita na anaingia kwa mji.
Muri iyi migwano imaze iminsi ine ibera muri lokarite ya Muhanga na Kahororo abaturage baturiye izo lokarite bavuga yuko bakomeje guhamba imirambo bagiye basanga mu misozi ya Muhanga aho bamaze kubona imirambo cumi n'ine Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo ku isaha tubibutse inshamake makuru twabashikirije twabwiye ko mu gihugu cya kameruni abantu barenga mirongo umunani baguriyemo abana banyurujwe ku ishuri ryo mu gisara ca bamenda uyu munsi kuwa mbere mu gitondo nk'uko amakuru atangwa n'abatetsi hamwe n'igisirikare abivuga
kandi twababwiye ko leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gushyira mu bikorwa ibihano yafatiye igihugu cya irani kuri uyu wa mbere ariko kandi ibyo bibaye mu gihe abasesengura diporomasi bibaza niba amerika n'ibihugu bicuditse bishobora gufatira ibi bihano ibi bihugu bya arabiya sawudite na irani twabwiye kandi ko perezida wa Eritrea Isaias Afewerki avuga ko Eritrea na Ethiopia byakomeje ukwizerana kuvaho bitereye igikomo ku masezerano y'amahoro mu kwezi kw'indwi nyamara ngo ivyo bihugu biracakeneye kunagura ibintu bitari bike kugira ngo imigenderanire yavyo itsimbatare ubutagisubira inyuma ivyo bihugu bibanyi vyatanguye gudacana uwaka kuvaho bitanguriye ingwano yo kurubibe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani yamaze imyaka ibiri iyo ngwano yatewe n'amatati hagati ivyo bihugu ahagaze ku budandaji yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi mirongo umunani twababwiye kandi ko abimukira bava mu bihugu byo muri amerika yo hagati bakomeje urugendo berekeza muri leta zunze ubumwe za amerika abo bimukira bagera ku bihumbi bine baracyari mu gihugu cya mexique aho bakora urugendo rwa kilometero zisaga magana abiri ku munsi mu rugendo barimo rero ariko bugarijwe na ba rusahurira mu nduru babategera mu nzira bakabacuza impamba basohokanye kandi no muri amerika aho berekeza nta cyizere ko bazakirwa neza leta ya amerika uyu munsi ku wa mbere yasubiye gufatira ibihano byo guca irani vyerekeye ubucuruzi bwacu bw'ibitoro hamwe n'ubutunzi iyo ngingo ishize mu ngiro umugambi perezida trump yari yaratangaje wo guhagarika agahengwe gihugu ca irani cari cahawe n'amakungu nyuma yaho cemereye kugabanya porogaramu yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara na jeffrey badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikirijwe na frederic nkundikije na placide magambo turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubivurije umugoroba mwiza murara haryana